hmm hello my correct people. i don't carry another correct eh, video and eh, show come for now about you, my people. hmm dis one tough no be small welcome to eh, boss economics tv una say una never see me since if today is your first time that you are coming across my channel please don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload new videos you be the first to be notified So, Maritonis, God bless you. And for those that are sharing me out and those that are going and coming back, God bless you. You will never lack in Jesus' name. I deal on Royal Home, celebrities, and I, I do live shows on my channel. So, guys, on this video, we are going to be talking about Peju right now. <laughs> Hey, wonders shall never finish wonders shall not finish my people. <laughs> hey e still dey dey go my pipo una know say since that time when soji come he can't leak um kpeju secret you understand you know say basketballs they happen for palace Ooni <laughs> of Ife Ooni of Ife no gree he say no dey marry kpeju again and my people, for your information the king never marry Peju before. I fit tell una now, say Peju come. You know, say before, before, the king, they come, Peju come comot. He verse comot as they carry Mary and come. King come talk to her, talk to her, talk to her, he come come. my people, all this like when all this time when i dey tell una say say peju he like queen naomi all those one na pretend me i first shock say ah ah how peju go like queen naomi when be say peju no like eh, eh, peju really eh, deal with wuro wurola uh, queen queen ex queen zainab you understand peju deal with am well well you understand my pipo na know say you know say sometimes some pipo dey forget come pipo wey you no remember. na kpeju na e be the woman when e do birthday you understand immediately queen naomi comot na kpeju na im e do birthday for palace when the king celebrate birthday for and kpeju get one son you understand kpeju don get one son and kpeju don the ex begin make kpeju job that time kpeju one of kpeju husband one dey prison den di second one they don separate you understand i know all of their name their this thing i tell una before so my correct correct pipo you see this life eh This life eh if you better dey look my nyash but the first time gbeju dey make shakara my correct pipo gbeju dey pose dey make shakara make una know say gbeju lola all of dem dey comot for palace my pipo till today now lola dey beg lola no dey palace When be say this person dey lie ah eh what e be name This lady can lie ajoke you too dey lie yo ajoke you too dey lie yo na you fit come come announce am say oni of ife don born pikin last year you still come and ajoke this year you still see onion fife don born pikin why you dey lie like this na wetin you dey gain People wey dey talk true una go say the person dey lie hey my people, there is no place for peju peju na no be so just spoil your own o oh. na bike jagajaga And him spoil your own because supposedly abike Jaga Jaga not carry wahala come he go dey gossip all of una They not go talk about you Now because they talk about you when be say soji olowo gbogboro they praise you say they don't marry you even though they say eh not be the way wey dem say you take get money not be be so Now somebody can call him for palace Now somebody can call soji for canada Now they can tell him about you peju Now soji can want to and eh, abike Now soji come wan torchlight am so those people wey dey call you for palace say as you don even first date see brother sef everything can come out abi caviarcy no know my pipo all dis wahala now as i make that video now they come tell me say ah say don't be small wahala dey o oh, That was last week no me i just keep quiet They do my thing for here you understand me i just they do my thing and they tell me say don't be small wahala dey say since when we don't do video because we hear for eh, eh, brasoji mouth as we come hear for him mouth Now we come say okay o oh, make we come here come touch light am now i come call my channel now i come touch light am now i even bring soji video come now we come talk about am now they come uh, get back to me somebody come get back to me say yes so this thing when i touch light say say na true o oh. say na true i talk o oh. say peju dey get am heavily say how we take know my sister my if they ask me who i will ask if they go ask me nothing Where we know they know you see but we just dey keep calm Now when they dem come dey touch di lion tail Now the di lion come come out come begin open mouth They talk everything when they know you understand Now be this one my people ask me are you there? so only of Ife don say no go marry you again forget about say the eh, eh, eh, that our wey dem call am oni comment is son na dem dey call am that Wish when e dey parade for internet anytime wey you just talk about ashley wey go dey parade everywhere dey comment dey comment you understand everywhere dey go wey be say no get work sometimes sef me and go i go even come to say abi na ashley dey wear They bear another name till they comment you understand <sighs> my people, <clears throat> they say "What you say ah you know say you be no one come the king come beg and beg and so tey he can't come as he can't come now he can't say ah say eh because of say you get pikin na im dem con dey change mind say dem no go fit marry am my correct pipo na lie you oh. na because say e get man pikin e go come follow if e marry am di man pikin go come follow dey drag position can you be dat hehehe gbeju pikin e dey come marry am e go begin dey drag and dis thing chitesi title. who does dat where dat one dey come from na. i say this lady dey lie eh only oh, if you no wan marry peju again because peju date him brother kere o make una dey hear all di pipo wen e do queen army for palace peju na slow poison because i come talk say how peju go take eh, wetin pikin sabi eh wetin dem sabi how dem go take stop am wen i come am say ah olobo fuye fuye say na brosoji na im make ine come dey rain for internet na im wan bring am comment say arewa na di lord of dis eh, thing computer He no be di lord of computer na nothing wen e fit do or pre carry comment my pipo dat one dey dey very careful now these days dis one na 2023 i first tok am You have no option than to calm down so anytime when he talk about queen naomi me i go come for him. Now that one me and they talk. so i know they watch di video so i no con know weda im dey tok am first before in start whatever e dey do my pipo na peju na be this one only of ife Don't say in no e be like say the king no know say eh, eh we all they do video The king they see everything when they do be like say the king no know say gbeju don chop him brother yes be like say he no know so as he come hear say gbeju don chop him brother na the king come find out They come dey ask gbeju say so you don chop my brother before Now you come come still come dey chop me and meanwhile he with gbeju na business partner before o when e dey organise uh, eh, dis thing for all those ceremony wey dem dey do you know say all the old people when our king they shop. Now he be say once you don't get money for hand the king go shop you then ah your business if you not run down finish the king no go leave you now understand our king no dey date person all those people when they shop, you know they dey date know they dey ah e cannot pour now you understand so anyone when be say in date wey not get eh, money i be say e love that person you understand so me i never see the old people when they date, when he don't date when he don't date when ah caviarcy o she my people not be small They say, say you say one by herself thank you so much guy god bless you